или Nižvi de Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
turanabagabishije tubamenyesha yuko abatazoja mu ishure bashobora no kubura agafashanyo bari basanzwe eh, baronswa na leta Uyo ni umuyobozi wa kaminuza nkuru y'u Burundi Pascal Abanyankimbona asaba abanyeshuri bo mu bigo vya kaminuza y'u Burundi gusubira mu mashure. Iyo nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Waramutse neza Eugenie, utubwire amakuru avuga muri iki gihe.
waramutse nawe fidele bwakeye neza nshuti mwese muduteze amatwi polisi n'abigaragambya ah, n'abigaragambyaga ejo kuwa mbere mu burundi barasakiranye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika na onu bisaba impande zose kwihutira gusubira mu biganiro by'amahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko mu bi- bavuye mu biganiro nyuma y'uko wari umuyobozi w'ishyaka ipd zigamibanga zedi feruzi n'uwamurindaga biciwe i bujumbura kuwa gatandatu leta zunze ubumwe za amerika zamaganye ubu bwicanyi kandi zahamagariye abayobozi b'uburundi kurinda abandi banyapolitiki ejo kuwa mbere umwe mu bigaragambyaga mu murwa mukuru w'uburundi bujumbura yarakomeretse ubwo polisi yarekuraga amasasu ibiro ntaramakuru by'afaransa byanatangaje ko umupolisi yarashe umuntu wigaragambyaga agapfa mu mujyi wa muyange mu birometero mirongo itandatu uvuye mu majyepfo y'igihugu inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida barack obama yarayashyize indabyo ku mva z'abasirikare batazwi nka bumwe mu buryo bwo kwibuka buri mwaka umunsi witwa memorial day muri amerika wibuka wibukwaho abasirikare baguye ku rugamba mu irimbi ry'igihugu riri mu mujyi wa arlington hafi ya washington dc uwo muhango witabiriwe n'abanyacyubahiro barimo abasirikari n'imiryango y'abasekombata avugira muri uwo muhango bwana obama yibukije abagore n'abagabo bapfuye yibutse abagore n'abagabo bapfuye kugira ngo leta zunze ubumwe za amerika igire ukwishyira ukizana kandi abaturage bayo bagire umutekano yanibukije ko iyi yari memorial day ya mbere kuva intambara yo muri afghanistan irangiye perezida yavuze ko afghanistan itari yabona umutekano kandi ko abasirikari batage- batageze ku bihumbi icumi aribo bakiri muri afghanistan bakaba baha imyitozo banafasha ingabo za afghanistan mu gihe imiryango hirya no hino mu gihugu cya amerika yarimo kwizihiza umunsi wo kwibuka abasirikare baguye ku rugamba hakorwa akarasisi haririmbwa indirimbo zubahiriza igihugu n'indi mihango abandi mu banyamerika babikoraga bucece batekereza kuri abo bose batakaje ubuzima bwabo bakorera leta zunze ubumwe za amerika kwibuka abasirikari baguye ku rugamba byakozwe bwa mbere ku irimbi arlington cemetery mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo itandatu n'umunani imyaka itatu nyuma y'intambara yabaye muri amerika yahitanye abantu barenga ibihumbi magana atandatu muri nigeria abagurisha lisansi bavuze ko bamaze kumvikana na guverinoma ku buryo bashobora kongera gutanga lisansi ibi bikaba byatuma ibibazo byari bifitwe n'amasosiyete y'indege amabanki ndetse n'amasosiyete ya telefoni ahera mu gihirahiro ibyo bibazo bikemuka ishyirahamwe ryigenga ry'abacuruza peteroli ejo kuwa mbere ryavuze nyuma y'inama na minisitiri w'imari wa nigeria ko igiye guhagarika umugambi wo- wari wafashe wo gufunga ibigega bya lisansi ibyo byari byahagaritswe bivugwa ko guverinoma yabagombaga miliyari imwe y'amadolari abategetsi muri guverinoma bari bavuze ko abacuruza lisansi bishyuwe amafaranga yose ibi bikaba bikubiye ibikubiye no mu masezerano yumvikanyweho ejo kuwa mbere ntibyashyizwe ahagaragara umusirikare muri tunisiya ejo kuwa mbere yarikuriye amasasu kuri bagenzi be yicamo barindwi hakomeretsa abandi icumi mbere yo kwirasa akiyica ubwe abategetsi bavuze ko icyo gitero cyabereye ku kigo cya gisirikare cya bucuca i tunisi si kure y'aho abagabo babiri b'abayisilamu bari bafite imbunda barasiye ba mukerarugendo ku nzu ndangamurage y'igihugu i bardo mu kwezi kwa gatatu aho bishe abanyamahanga makumyabiri n'umwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa tunisiya ejo kuwa mbere yavuze ko iyo mpanuka itaboneka nk'igitero cy'iterabwoba ahubwo ngo icyatumye uwo musirikare arasa nticyari gisobanutse visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yavuganye kuri telefoni na minisitiri w'intebe wa iraq heder al abadi ejo kuwa mbere kugira ngo amushimire ku bwitange n'ubutwari bw'ingabo za iraq ku barwanyi b'umutwe wa eta islamique iyo telefoni yasaga n'igamije kugabanya uburakari bwa iraq nyuma y'uko sekreteri wa deparitoma y'ingabo ya amerika ashton carter ku cyumweru avuze ko ingabo za iraq zavuye iramadi mu cyumweru gishize kubera ko zitashaka kurwana bituma eta islamike ifata uwo mujyi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa turukiya aravuga ko guverinoma ye yagiranye amasezerano y'ikubitiro na leta zunze ubumwe za amerika yo guha abarwanya ubutegetsi bwa siriya uburyo bwo kurinda ikirere ubu barimo guhabwa imyitozo yo kurwanya umutwe wa eta islamike muri siriya ejo kuwa mbere kandi umutegetsi mu ngabo za amerika yabwiye ijwi rya amerika ko washington imaze igihe mu biganiro n'ubuyobozi bwe ankara ariko nta cyemezo ko nta cyemezo cyari cyafatwa ankara yakomeje guseta ibirenge mu byerekeye kohereza ingufu za kohereza ingufu za gisirikari hakurya y'imipaka mu bushyamirane hagati aho ingabo za guverinoma ya siriya zagabye ibitero by'indege byibura cumi na bitanu aho n'ejo kuwa mbere byibasira abarwanyi ba leta islamike mu mujyi wa palmira rwagati nk'uko bivugwa n'impirimbanyi abarwanyi b'abasuni muri yemeni ejo kuwa mbere bahanganye n'abashiyite b'abahuthi barwanya ubutegetsi bica mu bice by'abasirikari bafata ibice by'abasirikare mu mujyi wa dare uri mu majyepfo y'igihugu umubare w'abahasize ubuzima nturamenyekana hari amakuru avuga ko abarwanya ubutegetsi babarirwa muri mirongo bishwe kandi ko mirongo irindwi bakomeretse
urakoze jeni ku makuru uhejeje kudushyikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya perezida petero nkurunziza yarabandanije ejo ku munsi wa mbere thomas kamirindi yaravuganye na mugenzi wacu edi gwema ari bujumbura aramubwira uko byari byifashe ku mugoroba w'ejo kuwa mbere mu gisagara cya bujumbura no mu gihugu muri rusange imyigaragambyo irakomeje ubu hakaba hashize iminsi mirongo itatu iyo myigaragambyo itangijwe ikigaragara rero iyo myirikano akenshi igira ubukana bwinshi ku masaha ya ku manywa ariko iyo butangiye kwira abantu batangira kujya mu mago yabo ariko nanone ikigaragara ku muntu usanzwe uzi umujyi wa bujumbura ni umujyi wahindutse cyane ni umujyi utarimo abantu benshi mu mihanda ni umujyi usangamo abasirikare muri karitsiye zitandukanye abapolisi nk'umuntu none uzwi uyu mujyi ubona ko ibintu byahindutse kandi bisa nk'aho bitahindutse neza none se nkawe uhageze ukazana ijisho ryo hanze ubona abantu ndavuga cyane cyane nk'amwe b'abanyamakuru nk'abantu bakora utwabo nko mu bucuruzi bite hari ubwisanzure mufite thomas naguha nk'urugero ubwo nari mvuye i buruseli ngera hano i bujumbura naje mu ndege yitwa air brussels iyo ndege ubusanzwe ngo yazanaga abantu yuzuye ariko byari bitangaje cyane kubona indege yari irimo abantu batarenze mirongo ine bari baje mu burundi icyo ni igipimo kigaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane abantu badagifite icyizere cy'uko bafata ingendo kuza hano mu mujyi wa bujumbura ariko nanone iyo urebye mu mujyi usanga amaduka menshi arafunze iyo usuye amabanki bakubwira ko amabanki menshi atangira gufunga hagati ya saa saba na saa cyenda ugasanga rero urujya n'uruza rw'abaturage rwaragabanutse cyane abantu iyo muvuganye wumva bafite ikintu cy'ubwoba amahoteli ubunywero usanga nta bakiriya bakibonekamo benshi ibintu rero ntabwo bimeze neza nk'uko akenshi leta ikomeje kubivuga ubona ko hari ikibazo kandi iki kibazo kigasa nk'aho kigikomeje bamwe mu batavuga rumwe na leta benshi twagerageje no gushakisha kugira ngo tube twavugana nabo abenshi bakubwira ko bari mu bwihisho baratinya kuvuga baratinya kujya ahagaragara ibyo byose bikaba bigaragaza ko ibintu bitameze neza thomas inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu tugaruke ku myiyerekano mu burundi aho ejo ku munsi wa mbere inyuma y'akaruhuko k'iminsi ibiri abatunganije imyiyerekano batanze imyiyerekano yasubiye gutangura mu makomine amwe amwe mu gisagara cya bujumbura muri komine bwiza amasasu yari menshi akaba yatumye abo mu nyakabiga badashika mu buyenzi desire yatumwe imana yarakurikiranye iyo myiyerekano mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura
izo ni indirimbo abari mu myiyerekano bagenda bararirimba muri komine ya cibitoke amabarabara yari yaziriwe kare cyane ku buryo atamuntu yarengana kwibara rya mutakura hoho ntawava muri iyo karitiye ngo agende hagati mu gisagara wagerageza kurengana abari mu myiyerekano bacamusiga iminyota mu maso kugira ntashobore kuja ku mirimo yiwe aho kumutakura abahaba batumenyesheje yuko atawagiye ku kazi kuko kuva isaha icenda z'ijoro amabarabara yarazibiye kandi araririwe imyiyerekano rero naho ibandanya mu bice bitari bike by'igisagara ca bujumbura no mu makomine ya rusaka mu ntara ya mwaro no muri mugamba mu ntara ya bururi leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko abakora iyo myiyerekano ibafata nk'abagumutsi kandi ko itazobihanganira kuko ngo batera umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca perezida Peter Nkurunziza yarabaye muri komine Mugamba iri mu ntara ya Bururi Etienne Karekezi yaravuganye n'umwe mu bantu bakurikiranye iyo myiyerekano gusa ntiyifuje ko izina ryiwe ritangazwa kubera impamvu z'umutekano yabanje kumubaza aho yarari eh turi mu mugamba muri komine mugamba Eh, aho byabereye ni muri zone muramba muga byahereye cyane cyane muri zone nyagasasa ahantu bita iruko Bara- baraza bamanifesta baragenda baherekejwe n'igipolisi n'abandi b'abasoda ba- bagana batera kuja kuri komine hama barabandanya bashitse ahantu bita mu kinengeko ku muyange ku birometero nka mirongo itandatu na bitatu uvuye i bujumbura baca barabarasa haciye hapfa umwe siri roshan atarapfa abandi baciye ba- bevakiwe na kuba ruje nuko byagenze mugabo rero abanyagihugu baciye baza batera babazana baca bafata cya kiziga barakizana bakizana ku ikomine bavuga yuko bo bakizaniye mu santeri n'ubu aha ndi- ndiho ndi kuri komine ni ukuvuga ko abanyagihugu baracicaye ikiziga kiri imbere ya komine none nuko se byagenze musanteri nabo bavuga ko yaciye agenda ngo yahunze abigaragam- abigaragambya abakoze iyo myiyerekano uko wababonye ni abantu biganjemo bande ni abantu bameze bati ni abantu bakiri bato muga mu nyuma baha- ico bamaze kurasa havu- hahavuye haciye hatangura kuza abantu b'amamama n'abapapa benshi baje ubu nibo bicaye bari ngaho iruhande y'ikiziga kubera bashaka kuvuga ibintu by'abana babo nyene ngo abana babo bariko barica ko wabonye se abigaragambya aho ngaho wabonye hari ibirango by'imigambwe bari bafite hari imyenda y'am- y'imigambwe bari bambaye ni bantu ki ku buryo wasobanurira batwumva neza batabashije kubibona n'amaso yabo nta kintu na kimwe cy'umugambwe bari bambaye bambaye harimwo abapfasoni bambaye ibitambara bambaye ibigoma abajene nabo ha- harimwo abantu bari bambaye impuzu za siporo amajinisi nta bindi nta kintu cy'umugambwe nabonye bari bambaye abakoze se imyiyerekano aho ngaho m- mu by'ukuri icyo basaba ni iki niba wabikurikiriye hafi ngo basaba yuko ngo manda ya gatatu ya nkuru nziza pita ngo yo ngo yofutwa hanyuma bagasubira ku ishuri abanyeshuri umusitanteri nawe akareka yuko kurondera abo bapolisi kugira baze kubarasa nuko byagenze birashoboka ko wabashije kuvugana n'abantu bamwe aho ngaho iyo myiyerekano y'ibururi yateguwe n'andi ntabyo nzi umuntu yoba yarayiteguye ariko bitabye akamu k'abo bantu basemereye bahakana manda ya gatatu ako kamo katewe n'ande abibujumbura basemereye mwarabyumvise namwe ko harimo abantu b'amasosiyete sivire n'abo bandi bantu bahakana ibintu b'imigambwe itavuga cyo kimwe na leta bahakana ikiringo cy'umukuru w'igihugu kigira gatatu
ubuyobozi bwa kaminuza zegukira igihugu cy'u Burundi buhamagarira abanyeshuri gusubira mu mashuri bitarenze igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani za kuno kwezi abanyeshuri bararahira bakarengwa ko batageza gusubira mu ishuri umutekano ucifashe ukuri muri kino gihe inkuru y'umumenyeshamakuru wacu diane Nininehazwe ari bujumbura
mu itangazo ryiwe pascal banyankimbona arongoye kaminuza nkuru y'uburundi yahaye isango ntabanduka abanyeshure bo mu bigo vyo kumutanga kiriri kamenge na izege iherereye mu ntara ya gitega kugera ku munsi wa kane wino ndwi bose basubiye mu mashure atari uko ibihano harimo gukatirwa agafashanyo baronswa na leta y'uburundi bigafatwa ivyumba eh, bizoba bitagiramwo bene vyo eh, guhera ku wa kane itariki mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa gatanu isaha cumi na zibiri z'umugoroba bizofatwa ko babihevye bice bihabwa abandi ubona ko basanzwe ari na benshi bavyipfuza turanabagabishije tubamenyesha yuko abatazoja mw'ishure bashobora no kubura agafashanyo eh, bari basanzwe eh, baronswa na leta ku muhingamo wuno wa mbere ibigo vya kaminuza y'uburundi biherereye ikiriri kamenge na mutanga vyasa nk'ibigaragara uno munyeshure adashimye kwivuga izina twahuriye mu kigo co kumutanga akemeza ko naho twahahuriye ataraje yitavye akamo k'ubuyobozi je sinovuga ko nitavye akamo ka regiteri kuko jewe n'umwe abanyeshuri bahamagaye je sinasanze ndimwo kubera nari mwari bahejeje mu mwaka uheze sinzi umuntu yambwiye yuko biblioteki ikora nanje kurama biblioteki kugira ngo mbanaye nkora ibijanye n'igitabo cane niko ndandika hirya ubona ko hari nk'igisata ca druwa n'ibindi bijanye n'ivy'indimi mugabo urabona ko ata muntu ahari vyumvikana neza yuko rero uno musi ubona ntusa n'iyindi minsi baba bari ngaha kuko iyo baba bari ngaha uba babona bariko baraza nko mu biblioteki kuko kenshi niho bakunda gutegurira nk'ivyigwa canke ukabona nyene ngaho mu mashuri nyene bariko bategura ivyigwa vyabo nsabimana alphonse dusanze mu kigo co mu kamenge we avuga ko batarota basubira ku mashure mu gihe mu kwirukanwa bari babwiwe yuko umutekano atako wifashe ubu naho ibintu bikaba bisa n'ivyunyutse ku bwa alphonse nsabimana oya sinitavye ako kamo nari ndahaciye gusa batwirukanye bavuga yuko umutekano udakwiye ico gihe hoho nta masoro yari bwiriwe aravuga inyuma y'ibigo vya kaminuza ariko ubu aravuga cane nk'abanyeshuri dufate baba nko kumusaga ntibashobora gutonda ababa mu nyakabiga ntibashobora gutonda mu ngagara ntibashobora gutonda aho hose birumvikana yuko nawe nyene atahavuye araba ikibazo catumye abanyeshure birukana bamwe mu banyeshure bariko bahamagarirwa gusubira muri za kaminuza batsindara imbere y'ubuserukizi bwa amerika mu kigobe kuva ku igenekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kwa kane ari amamatera yacu ngaha niho turyama urabona nawe ko usanze baruhutse bikinze akazuba ko tunze imana ikaba itariko iraka mu gihe tuba turi ngaha nyene felicite ndayishimiye ari mu bahungiye imbere y'ubuserukizi bwa amerika mu burundi yemeza ko ubuzima babayemwo butoroshe ariko naho biri uko ngo ntibashobora gusubira muri za kaminuza umutekano udasubiye gutekana muratubona ko mwadusanze mw'ibarabara turyama hajya kuri gazo hari ibintu umuntu akenera cyane bijanye n'isuku ivyo byose biragoye cyane ikintu c'ukoga tugura ibintu vyo gufungura ni ibintu bitoroshe cyane ko gushika kuri ino saha atari nk'umuntu arenganya w'umugira neza akabona ivyo tuba turimwo ataco dufise ngo aturonse munsi ico dushobora gufungura nta kindi kintu twavuga ko turonka atari nk'umuntu arenganya hanyuma kwitaba kamo nibaza yuko kuri ordonnance ministerielle havuga yuko tuvuye muri kaminuza kubera ata mutekano hari kandi no mu micungararo ya kaminuza nk'igisagara cose murabona ko ata mutekano hari nubwo turi ngaha tuguma twumva amasase avuga hirya no hino nico gituma tudashobora kugira icizere co gusubirayo ubu nyene twebwe turacari ngaha turindiriye mukibuka ko abanyeshuri bo mu makaminuza atandukanye y'igihugu bari basabwe gutekera utwabo n'umushikira umushikiranganji w'umutekano ku igenekerezo rya mirongo itatu avuga ko umutekano wifashe nabi diane ninahajwe ibujumbura ku bw'iju rya amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isaa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isaa kumi n'ebyiri isaa moya n'isaa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isaa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
tuvuye mu burundi dukubitire mu rwanda aho kuva mu gitondo cejo kuwa mbere mu ngoro y'inama nshingamateka mu ishami ry'abadepite hari abanyagihugu baturutse mu turere cumi n'umunani tw'igihugu cy'u rwanda bazanye inzandiko z'abagenzi babo zisaba ko ingingo y'ijana na rimwe iri mu ibwirizwa nshingiro yohinduka maze perezida paul kagame akongera kwiyamamariza ikindi kiringo cyo kuyobora u rwanda gushika ejo kuwa mbere inama nshingamateka yakiriye abarenga umuriyoni n'igice ni inkuru ya asumta kaboyi kuva iki gikorwa cyatangira cyo gusaba ko ingingo y'ijana na rimwe iri mu itegeko nshinga ihinduka nibwo bwa mbere inteko yakiriye abantu benshi ndetse n'amabaruwa menshi ku ngoro inteko ishinga amategeko ikoreramo hari imodoka nyinshi ziganjemo izitwara abantu mu buryo bwa rusange izo ni izazanye abaturage bahagarariye abandi baturutse mu turere cumi n'umunani tw'igihugu bari bafite ibiseke ibikarito inkangara byose bipfunyitse neza birimo amabaruwa y'abaturage asaba ko inteko ishinga amategeko yabafasha ingingo y'ijana na rimwe mu zigize itegeko nshinga igahinduka maze perezida wa repubulika paul kagame akazongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu abaturage baturutse mu ntara y'amajyepfo yonyine bazanye amabaruwa arenga miliyoni aba bakiyongeraho abaturutse mu turere dutanu tugize intara y'amajyaruguru uturere tune tugize intara y'uburasirazuba ndetse n'akarere kamwe ko mu mujyi wa kigali ugereranije inteko yakiriye amabaruwa y'abaturage arenga miliyoni imwe n'igice kuko buri karere kavugaga ko gafite abaturage bagatumye bari hagati y'ijana na magana abiri impamvu y'ubwinshi bw'aba baturage uyu munsi butigeze bubaho kuva iki gikorwa cyatangira twayibajije umuyobozi w'inteko ishinga amategeko donatira mukabarisa ntabwo ntabimenya ariko nkeka ko bashobora kuba babona ko tugiye gutangira igihembwe gisanzwe wenda bakaba bavuga bati reka tubigeze imbere y'inteko ishinga amategeko mbere yuko batangira igihembwe gisanzwe nta munsi mutekereza muri bo muzabikoreraho twumva tuzabigira vuba ariko ntabwo twamenya ngo ni uwuhe munsi kuko bizaterwa na za gahunda ikigaragara ni uko tuzabigira igihembwe kigitangira kugeza ubu usibye ishyaka rya girini pati ryagaragaje ko ridashyigikiye ko iyi ngingo y'ijana rimwe ihinduka mu mpera z'iki cyumweru dushoje ishyaka psd naryo mu nteko rusange yaryo ryari ryasabye ko iyi ngingo yahinduka ariko kandi ntihinduke yonyine ikaba yafatanywa n'izindi ngingo zitakigendanye n'igihe tugezemo uyu ni dr vincent biruta wongeye gutorerwa kuyobora iri shyaka rya psd gukora referandumu rero ishingiye ku ngingo imwe tubona ari ugupfusha ubusa ahubwo niba habayeho referandumu twaboneraho no kureba izindi ngingo zose z'itegeko nshinga nk'ubu ngubu mu itegeko nshinga ryacu turacyafitemo inkiko gacaca kandi inkiko gacaca zarangije igihe cyazo ubundi mirongo itatu ku ijana yashyizweho abagore batitabira ibikorwa bya politiki bihagije uyu munsi imyumvire yarazamutse ku buryo no mu nteko ishinga amategeko basigaye barenze mirongo itandatu ku ijana twe tubona nta mpamvu y'uko abagore bagira imyanya yabo yihariye bagire n'indi mu mitwe ya politiki ahubwo bose bagenda mu mitwe ya politiki tukagira mirongo itanu mirongo itanu abaturage baturutse imihanda yose bose bahuriza ku mpamvu imwe ahanini bifuza ko perezida paul kagame yakomeza kubayobora inyinshi zituruka ku iterambere abaturage bavuga ko bagezeho uyu munsi abarimu dufite koperative umwarimu sako dufite uburezi kuri bose abana bacu bariga muri ibi biseke biri hano harimo igiseke cy'abagore b'akarere ka gisagara ikibibatera rero bambwiye ko nyakubahwa paul kagame ibigwi yabagejejeho ari byinshi cyane ariko icyo babanza kumushimira ari umutekano nitwa benadine bumbura abaturage bo mu karere ka gisagara bageze ku bihumbi ijana na mirongo irindwi na bitatu magana atanu mirongo itanu n'icyenda baduhaye inzandiko tubagezaho zisaba yuko iyi tegeko nshinga rihindurwa mu ngingo yayo y'ijana n'imwe mu baza gusaba ko itegeko nshinga ryahinduka usangamo abaturage bamwe batazi gusoma no kwandika ariko bikaba rimwe na rimwe bitumvikana ukuntu bamenya ingingo imwe bo bavuga ko ibateye ikibazo ndetse bakanandika amabaruwa asaba ko iyi ngingo yahinduka negereye umwe mu bayobozi bafite umubare munini w'abaturage banditse ari benshi maze ambwira ko abaturage batazi gusoma no kwandika ngo bandikirwa na bagenzi babo nyuma bo bagatera igikumwe ukurikije umubare w'abanditse kuri uyu wa mbere urenga miliyoni imwe n'igice n'abandi batangajwe mu minsi yashize barenga miliyoni ebyiri ntawashidikanya ko abaturage hafi ya bose b'abanyarwanda bagejeje ku myaka yo gutora bamaze kwandika basaba ko iyi ngingo y'ijana rimwe yo mu itegeko nshinga yahindurwa maze perezida paul kagame akongera kuyobora u rwanda kugeza ubu umuyobozi w'inteko ishinga amategeko akaba yabwiye itangazamakuru ko iki kibazo kiri mu bizihutirwa mu ntangiriro z'ukwezi gutaha ubwo inteko izaba yatangiye igihembwe cyayo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu eugenie mukankuza twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru eugenie
urakoze fidele twababwiye ko polisi n'abigaragambyaga ejo kuwa mbere basakiranye mu burundi mu gihe leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umuryango w'abibumbye bisaba impande zose kwihutira gusubira mu biganiro by'amahoro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze ko bavuye mu biganiro nyuma y'uko uwari umuyobozi w'ishyaka upd zigamibanga zedi feruzi n'uwamurindaga bishwe barasiwe i bujumbura kuwa gatandatu inaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida barack obama yarayashyize indabyo ku mva z'abasirikare batazwi nka bumwe mu buryo bwo kwibuka buri mwaka umunsi witwa memorial day muri amerika wibukwaho abasirikare baguye ku rugamba mu irimbi ry'igihugu riri mu mujyi wa arlington hafi ya washington dc uwo muhango witabiriwe n'abanyacyubahiro barimo abasirikare n'imiryango y'abasekombata muri nigeria abagurisha lisansi bavuze ko bamaze kumvikana na guverinoma ku buryo bashobora kongera gutanga lisansi ibi bikaba byatuma ibibazo byatumye amasosiyete y'indege n'amabanki n'amasosiyete ya telefoni ahera mu gihirahiro bikemuka ishyirahamwe ryigenga ry'abacuruza peteroli ejo kuwa mbere ryavuze ko nyuma y'inama na minisitiri w'imari wa nigeria rigiye guhagarika umugambi waryo ryari ryafashe wo gufunga ibigega bya lisansi umusirikari muri tunisiya ejo kuwa mbere yarekuriye amasasu kuri bagenzi be yica barindwi akomeretsa abandi icumi mbere yo kwirasa nawe ubwe akiyica abategetsi bavuze ko icyo gitero cyabereye ku kigo cya gisirikari cya bucuca i tunisi si kure y'aho abagabo babiri b'abayisilamu bari bafite imbunda barasiye ba mukerarugendo ku nzu ndangamurage y'igihugu ibardo mu kwezi kwa gatatu aho bishe abanyamahanga makumyabiri n'umwe visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yavuganye kuri telefone na minisitiri w'intebe wa iraq heder al abadi kugira ngo amushimire ku bwitange n'ubutwari bw'ingabo za iraq ku barwanyi b'umutwe wa leta islamique iyo telefoni yasaga n'igamije kugabanya uburakari bwa iraq nyuma y'uko sokereteri wa deparitoma y'ingabo za amerika ashton carter ku cyumweru avuze ko ingabo za iraq zavuye ramadi mu cyumweru gishize kubera ko zitashakaga kurwana bituma eta islamike ifata uwo mujyi perezidansi ya amerika ivuga ko visi perezida biden yongeye kwemeza inkunga yuzuye ku gihugu cya iraq mu rugamba rwo kurwanya umutwe wa eta islamike harimo umugambi wo kwihutisha imyitozo ya gisirikari n'ibikoresho ku ngabo za iraq
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika riri kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe ni frederic nkurikije agiye kubashikiriza amakuru y'umunsi uyu munsi kandi amakuru azoba hanini yerekeye uburundi nyuma yaho umukuru umugambwe upd zigamibanga zed feruzi agandaguriwe bunyamaswa ku munsi wa gatandatu amakungu ariko aratera akamo gasaba ubutegetsi gufata ingingo zotuma ubwo bwicanyi buhagarara amakungu kandi arasaba impande zose kuja mu biganiro bihagarikiwe n'intumwa y'ishirahamwe mpuzamakungu ariko imbere y'uko tuvuga kuri icyo kibazo cyane cyane cy'iryo gandagurwa eka n'ako kamo kariko karaterwa n'ishirahamwe mpuzamakungu nashaka cyane cyane tubanze twumvirize abagenzi bacu bari i bujumbura turi kumwe na desire hatungimana akaba yaduteguriye inkuru ivuga ibyerekeye imyiyerekano aho mu bwiza havuze amasase agatuma n'abashaka kuja mu buyenzi badashobora gushikayo iyi nkuru ya Desire Hatungimana
izo ni indirimbo abari mu myiyerekano bagenda bararirimba muri komine ya Cibitoke amabarabara yari yazibiwe kare cyane ku buryo atamuntu yarengana kwibara rya mutakura hoho ntawava muri iyo quartier ngo agende hagati mu gisagara wagerageza kurengana abari mu myiyerekano bacamusiga iminyota mu maso kugira ntashobore kuja ku mirimo yiwe aho kumutakura abahaba batumenyesheje yuko atawagiye ku kazi kuko kuva isaha icenda z'ijoro amabarabara yarazibiye kandi araririwe umwe mu bari aho akaba amenyesha ko batarota bava mu ibarabara petero nkuru nziza arongoye uburundi adahevye kwitoza igihugu si ciwe igihugu ni cy'abarundi nkuko tuba tubivuga igihugu twaramutije si twamugabiye igihugu igihugu umuntu uwo ari we wese azotwara uburundi neza bazokimuha kandi iminsi igeze imanda ikagera bazokimwaka bahe uwundi none abanyagihugu bamaze kukimwaka bafise uwundi bazogiha niba tenyenye bagire amatora neza abarundi bose bahunguke hama batekane basubire mu burundi hama ibintu babishyire mu buryo hama batore neza umuntu bazaho uburundi bamumuhe abanyagihugu atangorane n'imwe dushitse mu bwiza hoho twakiriwe n'amasasu menshi kw'ibarabara rya gatandatu abapolisi barashe abari mu myiyerekano bariko bava mu nyakabiga ku bwinshi bashaka kwinjira muri komine ya buyenzi umuntu umwe akaba yakomeretse abo rero bari baje bava mu nyakabiga bari bamanukanye amabarabara ya gatandatu na ndwi ya bwiza ku bwinshi iyo abapolisi batabagavye kandi ngo bakoreshe amasasu nyayo ntibari kubashobora abari mu myiyerekano bakaba mu kwivuna bakoresha amabuye imyiyerekano rero naho ibandanya mu bice bitari bike by'igisagara ca Bujumbura no mu makomine ya Rusaka mu ntara ya Mwaro no muri Mugamba mu ntara ya Bururi leta y'u Burundi ntisiba kumenyesha ko abakora iyo myiyerekano ibafata nk'abagumutsi kandi ko itazobihanganira kuko ngo batera umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura Desire Tungimana Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze dezirereka ubu naho dukubitire mu kirundo aho mugenzi wacu uh, jean bosco ndarurinze nawe nyine atubwira ku kibazo cyane cyane cy'impunzi impunzi zibandanya guhungira mu rwanda jean bosco nk'uko byagiye biribonekeza igihe cyose hatanzwe akaruhuko ku bagira imyiyerekano i bujumbura no muri iyi minsi ibiri iheze mbese gushyika kuri uwa mbere hongeye kwibonekeza abantu benshi bahunga bava mu gisagara cya bujumbura baciye mu kirundo bagana i rwanda umwe mu bakenyezi bari bahunze ahunganye abana babiri nawe na kuri wabo aratubwira icyatumye afata ingingo yo guhunga ku ndwi igira kane y'imyiyerekano twabonye bikomeye biguma bikomera baguma bica abantu umwanya wose hirya yacu baraca abantu baraca abantu barataba babatera amagrenade mu isoko nk'inkuru ya bujumbura umva uko urenganye kose ntumenye umuntu akurashe rero dufashe ingingo yo guhunga mva tureme turaza ibyacu nta kuwundi uwo musore yahora yiga muri kaminuza y'uburundi nawe nyene yari ahunze agarukana ico kibazo c'umutekano muke mu gisagara ca bujumbura turi mu burundi nta radiyo n'imwe igihari ivuga amakuru wumve ibindi byose n'inkuru turonka uhawe n'umugenzi wawe ngo habaye ibi ngo habaye nyene ugaca ubwo umuvuga mu mutima wawe uhagaze campitamwo rero yuko jewe novuga ati reka ngende ndabikurikirana hariya ahantu numva ko ashobora kumva mfise n'amahoro na mukeya turatinyira ku mutekano wacu ko umuntu ashobora kuza akagutora ntihagire n'ubumenyi wagiye n'ingene byagenze reka itayere n'ubu nibyo biriko birari bujumbura ivyo kugaruka ngo bizovana n'ingene umutekano uteye imbere twe dutekanye kugaruka tubonye umutekano ugarutse tukumva nyene ko tuje mwituze hari tuze mu gihugu ikibonekeza ku mupaka wa gasenyi nemba kuri uwimana ni uko hari bamwe mu ntwazangabo mu nzego z'umutekano w'igihugu nk'igipolisi bariko barungika imiryango yabo akazi kari kenshi ku ruhande rw'abakira binjira mu rwanda mu gihe ku ruhande rw'abakira abaza i burundi wamengo n'akaruhuko nubwo abakora mu gisata ca migration ku ruhande rw'i rwanda batemera kuvugira kuri mikoro y'abamenyeshamakuru umwe muri bo yatubwiye mw'ibanga ko bubahiriza amasezerano mpuzamakungu yo kudasubiza inyuma uwuhunze noneho ngo ku mupaka ngo hakunda guca abafise impapuro zibaha uburenganzira bwo kurengana mu kirundo jean bosco ndarurinze ku bw'ijwi rya amerika
urakoze bosco tukivuga kandi ku nkuru zerekeye burundi nk'uko mwabyumvise ku munsi wa gatandatu ibara ryaraguye mu burundi aho umunyapolitiki yarongoye umugambwe upd vz feruz yagandaguwe bunyamaswa akagandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho gushika ubu bataramenyekana amakuru atangazwa avuga ko leta yavuze ko igiye gukora itohozwa mu buryo bwihutirwa ariko muri iki gihe hariho n'abari mu biganiro bishyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu bariko bavuga ko nabo nyene batazoja ikabaye barahagarika ivyo biganiro muri iki gihe kandi hariho n'akamo katewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu eka n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu inama mpuzamakungu ijeje umutekano ako kamo gasaba ko leta yofata ingingo zikomeye cyane rwose zo guhagarika ubwo bwicanyi bufashe iyindi ntumbero ikaba maze abanyapolitiki bose bagasubira mu biganiro kugira ngo barabe ku ubwo bwicanyi n'uruhagarara biri mu rundi byohagarara muri iki gihe uyu munsi rero twatumiye abashingantahe batatu bakomeye bakurikirana politike mu rundi turi kumwe na Aime Magera akaba ari mu mugambwe FNL turi kumwe kandi na Felix Kubwayo akaba ari mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD turi kumwe na professeur simeon barumwete asanzwe ari umuhinga mu byerekeye politike yahinyanywe cyane rwose ibibazo bya politike akaba ari mwigisha kandi muri kaminuza nashaka abashinga ntawe mwese ubwamenamere mwiriwe mwaramutse bivuye aho muri
mwiriwe cyane
muranyumva mwese felix simeon eme mwese muri ngaho mwaramutse neza nashaka dutangure kuri professeur simeon barumwete ari mu burundi igandagurwa rya zed feruzi ku munsi wa gatandatu rirateye ubwoba abatari bake mbega ikintu cyokorwa kugira ngo ibintu nk'ibyo ntibisire gushika twarabonye mu myerekano aho abantu bicana abaraswa ikabaterwa amagrenade abaterwa amabuye uruhagarara mu burundi guhagarara gute murafise ibyiyumviro mushikiriza muri iki gihe professeur simeon barumwete
jewe nta vyiyumviro bishasha mfise kiretse yuko kugira umuntu ashobore gutora inyishu y'ikibazo abanza kuraba icagiteye nivyo abanyapolitike na sosiyete sivile bari mu biganiro ngira bazoraba ukuntu kumbure bamwe n'abandi hamwe bari kumva ibiganiro hamwe na leta
ivyo biganiro kugira barabe icokorwa kugira ngo inyungu z'igihugu zije imbere ivyo biganiro vyasubiye gutangura hariho abanyapolitike ejo bari batangaje cane cane abatavuga rumwe na leta bari bavuze ko babaye barahagarika ivyo biganiro muba mufite amakuru avuga ko vyoba vyasubiye basubiye muri ivyo biganiro
eka nta makuru mfise mugabo nibaza yuko ko hariho abariko barafasha kugira ngo ibiganiro bishoboke nibaza yuko naho vyaba vyahagarara bishobora kuzobandanya kuko nta yindi nzira ihari nta yindi nzira ihari atari uko abarabwa n'iki kibazo kwicarana kugira ngo bashyire inyungu z'igihugu imbere kuko badakoze gutyo ni ibi turiko turabona biriko biradusubiza inyuma cyane uraza twari tugeze mu ntambwe y'amahoro na demokarasi kuko abanyapolitiki batangiye gusubira kwicana tuba dusubiye mu bihe twibaza ko twari ko turarengana ugasanga rero abantu bose baragize ubwoba ari ibi batubwiye abantu baguma bahunga umuntu akibaza ati none bizogarukira he hatagize igikorwa
egome reka aha rero mvuga nti
sozera birakenewe ko abantu bicarana
egome mushira ntahe kugira ngo inyinshi isohoke
Ego, mu- mushira nahe Felix ku bwayo namwe eh, ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare cyane cyane ko tubona bwa busa n'uwa bwafashe indi ntumbero ni nkibi ivyiyumviro byanyu
murakoze kumpa ijambo icya mbere nagomba kuvuga ni uko mpujeje umuryango wa perezida feruzi yagandaguwe bunyamaswa kandi azira ubusa hama ibyo bintu n'ukuri kose byari bikwiye kuhagarara kuko birababaje ariko u- ijambo barumwete yadushikirije avuga ati ibiganiro byari bikwiye kubandanya nabyo icyo cyumviro cy'ibiganiro ndagishyigikiye rwose kuko na kera na rindi hagize ingorane ishyika mu gihugu abagabo baricara bakicara mu gatutu bakaga- ge- bagaheza rero bakarondera ingene boge- bo- boronka inyishu itomoye ku kibazo cy'abagishitse haba mu karere cyangwa haba mu gihugu jewe mbona rero ko ivyo biganiro ahubwo abantu bovyitaba mbere bagashyiramo n'inguvu nyinshi rwose kugira ngo bishobore gutanga inyishu irashe kugira ngo tubandanye ku nzira ya demokarasi turimo niko je ndayibona nta yindi nzira dufise yegome mushira nahe Aime Magera ivyiyumviro byanyu ku byerekeye ibyokorwa nuko twohuza umuryango wabuze eh, umuryango wa fe- wa zed feruzi mbere n'abarundi bagize iminsi babura eh, tuka- tukabibuka yuko abo bantu bariko bapfa ari inzirakarengane kandi bariko bararondera uburenganzira bwabo kuko kuja mu myiyerekano uburenganzira bw- ari bwitwa shingiro ridu- riturekurira hanyuma ku byerekeye by'ibiganiro kuganira ni byiza kandi nuko twebwe twamye tubisaba ariko rero ntitugende kuganira eh, ataco dushikako kuko murazi nk'urupapuro rw'inzira eh, haheze imyaka ibiri yose leta y'u burundi yaranze kurushira mu ngiro Ni- ni- ni- nabo- na- ni- nabo nyene bampuzamakuru nyene ba- babizanye batanga bashiramo n'uburyo ariko gushika uno munsi ubwo urwo rupapuro rw'inzira ntirwigeze rukurikizwa na gatoyi leta y'u burundi yaravyanse hanyuma ubu nawe kuvuga ati kuza kuganira kuganira ni byiza none tuganira tuganira iki ko ikibazo twese tukizi ko ari ikibazo eh, cyo kurengera ibyizwa shingiro ko ari ikibazo eh, ca manda ya gatatu umukuru w'igihugu agomba kwiyongera ibyo ahubwo ntitwari dukwiye guca n'umwanya kuko eh, twari dukwiye ahubwo kuraba ukuntu tuja mu matora ngaho tukaja mu matora hari umwuka umwuka mwiza hama nkuru nziza agasokora akava kuko igihugu si ciwiwe igihugu ni c'abarundi nico gituma niyumvira yuko eh, kuta ku- kugira ibiganiro byari byiza ariko ntituje kuganira kuganira ari uguta umwanya kuko twamye tuganira ariko cnfdd umugambi uri ku butegetsi leta ntiyigeze ishyira mu ngiro n'umunsi n'umwe ibyo batwa batu- twaba twumvikanye ico kibazo cyo kuganira tura kigaruka ko mu kanya kuko hariho abashingantahe twaganiriye cyane rwose baravuga ko naho kuganira kuganira byonyine bidakwiye ahubwo kubwizanya ukuri ico kibi- imbere yuko tugaruka kuri ico kibazo ariko nashaka cyane cyane umushane professeur uh, Simeon Barumwete atubwire hariho abantu benshi tuganira muri iki gihe cyane cyane abashaka ibiganiro byacu ngaha ku ijuru rya Amerika bavuga ko ubwicanyi igandagurwa rya Feruzi zed faruzi risa naryagandagurwa ryaba mu mwaka uheze ry'ababikira b'abataliyani mu burundi aho abantu baje bakabagandagura abo bantu ntibatorwa n'ejo amakuru ah, no ku munsi wa gatandatu amakuru adushikira avuga ko abo bantu basa n'abatafashwe mbega ah, abapolisi bo mu burundi baba badashoboye igikorwa cabo canke bafise gukingira ikibaba canke ubwo bwicanyi bukorwa n'umurwi w'abantu ba banonosoye icyo gikorwa kigahise cyo kwicana
je murambabarira n'ukuri sinzi gutandukanya ubwicanyi bwa bugandagurwa inyamaswa y'umunyapolitiki yitwa zed feruzi n'ubundi bwicanyi bwaba bwarabaye kuva uburundi eh, bucikukira Eh, kuko eh, twarabonye kuva na kuva mirongo icenda mirongo itandatu na rimwe abanyapolitiki bagiye baragandagurwa mugabo igipolisi canke leta eh, kidatora inyishu zikwiye ngo tumenye mu by'ukuri abagize ubu bwicanyi abo ari bo n'ico barondera si bishasha rero mu burundi eh, kuva mirongo icenda na gatatu hari n'abandi bagiye baragandagurwa ariko ikiboneka ni uko igipolisi novuga eh, canke na leta ubutungane eh, bibagora gush- kugira ama- bamara kuvuga ko babwiriza amatohoza mugaka amatohoza adahera izo rero sinzi ko bo- twovuga ngo ni imigwi ngo navuga ngo yakaruhariwe imenyereye gukora ikibi kuko mu by'ukuri na twarabonye yuko iyo igipolisi cy'u Burundi gishatse gukora ikintu hari igihe kibikora bigashimwa na cyane cyane nk'ibintu by'ubusuma hari igihe ubona yuko bavuze ati bize ngaha n'aha ibintu bikomakomeye ugasanga kirashizemo ingufu eh, kiratoya bize mugabo muri ibi bintu bya politike kuba tucikukira hamwe hari ingorane hamwe hari ingorane ku buryo eh, iganagurwa zagiye ziraba tutarigera tumenya bande bazikoze ni ibintu rero ntuvuga ngo ni iby'ubu ni ibya kera ni ibya kera Eh, ikibazo kiriho kuva kera gushika uno munsi Eh, Felix eh, ku bwayo eh, mwebwe hari eh, isano mubona muri iyo gandagurwa ry'ababikira mu mwaka uheze eka n'igandagurwa riherutse kuba si ryo ryonyine harigeze kuba n'ayandi magandagurwa mu Burundi aho wabona ko nk'abanyapolitike cyane cyane ba- aba ari bo bariko barahigwa mbega hari ubu isano woba ubona muri muri ubu bwicanyi bwose
I- isano ni rimwe gusa iyo umuntu apfuye aba yapfuye nta muntu ashobora kuhakana ko umuntu atapfuye kandi yagandaguwe eh, bigaragara ariko mm, nk'ino mu bihugu biteye imbere uko ndabibona iyo umuntu bavuga bati ya- yapfuye naho bamusanze mu nzu yapfuye ikintu cya mbere bakora cyakora ibintu bita amatohoza bagatohoza kugira barabe neza igituma yapfuye na sirikonsansi yapfiriyemwo ivyo navyo mu Burundi eh, byamye bigorana ariko sinovuga yuko ari kubera eh, ubutegetsi bw'ubu bushasha u- hari umwete yabivuze ko kuva twikukira ko izo ngorane zamye zihaba zamye zishika n'umukuru w'igihugu ndadaye yaragandaguwe n'ubundi turamenya ingene yagandaguwe nicyo gituma niyumvira yuko hari izindi nzego ariko zirashirwa mu- mu mu buryo nk'ibi twita komite veritere conciliation izoshobora gufasha kugira ngo dushobore gu- kumenya ukuri Eh, mugenzi wanjye magere yavuze ati "Imfubu kuza turabwirana ukuri uko kuri nako kuzoza ari gufasha abarundi eh, kugira ngo tumenye ingene ibintu byagenze n'ingene rero twoca twiga akazoza kugira ngo ntituze tubandanye tuca muri rya- muri ya nzira nyene igiti kidukora mu jisho Nico- nico ndabi- niko je ndabibona Eh, mushikanahe eme eh, magera mwebwe mubibona gute ubwo bwicanyi mugeranije n'ubundi bwicanyi bwabaye mu mwaka uheze aho n'ababikira bagandaguwe ubwo bwicanyi bwavu gushika ubu ntatohozwa ryakozwe ryarakozwe mugabo nta bizwi vyavuyemwo vyovuga ati idoma ku rutoki ti- ni kanaka yakoze ubwo bwicanyi I- hari ikintu mugira muvuga kuri ubwo bwicanyi bwose tuvuze Bo, je nibaza yuko tudashidikanya nkuko twariko turavuga tuze tuvugishanya ukuri iyo ubwicanyi bukozwe na leta bukozwe n'izo nzego nyine z'umutekano zagomba ku- gukingira urumva ntibashobora kui- ntibashobora ku nibo bikingira bo nyene turazi yuko kuko nyene bavuze ati umukuru w'igihugu ndadaye yara- yari- yarishwe agandaguwe bose barabonye ko yapfuye hanyuma ni- nta manza ntitwigeze tumenya ibyo ari byo n'ubu rero eh, nti- biragaragara koko ubu harimo ukuboko k'ubutegetsi nicyo gituma twebwe muri fnr nk'umugambwe eh, umaze igihe kirekire imyaka mirongo itatu n'itanu turwanira eh, ubutungane turwanira agateka ka- ko haba demokarasi nyakuri ko haba demokarasi koko nicyo gituma twe tubandanya tuvuga ati ahubwo leta eh, idashobora ku- ku- kudoma ku rutoki abakoze ubwo bwicanyi ni uko aba barimwo atabutungane buhari mu burundi tudashidikanya rero ni uko eh, ukuboko kwa leta ukuboko k'ubutegetsi ukuboko kw'inzego zo hejuru kurimwo nico gituma abo bantu batigira ba- batigerwa bakomangwa kandi kubusanga n'abantu kuko bakomeye muri izo nzego za leta Eh, ariko itohozwa murazi ko ritarahera naho muriko murashikiriza ivyo birego
itohoza tu- amatohoza mu burundi ntigira ashika Nu- nu- nu- n'ubundi n'imyaka eh, kuva kera bavuga bavuga mu matohoza mu matohoza kugira gusa baronke umwanya kugira kubera babuze ico ico ba ico ba ico bashikako nico gituma twe twibaza yuko ndetse amatohoza twarumvise abantu bi- bi- bishwe ababikira barishwe nabo iryo tohoza ntaco ntaco tubigira twumva ko hanyuma ba- hari ibyo munze mu mu cyocyara abantu bagandaguye mu gatumba iryo tohoza ntituzi ibyo ari byo eh, isoko ya- y'ibujumbura yaturirwa tuba- batubwira amatohoza tubona ko ari bwa butegetsi bubi bwa kera twe twamye turwanya n'ubundi nico gituma tuguma tuburwanya kugira ngo koko habe ubu- habe ubutungane kuko hata butungane nta gihugu kiba- gishobora kubandanya ki- gitera imbere mushana simeon barumwete mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose c'intambwe urundi bwari bushitse ko muravuga ko abarundi atayindi nzira bafise atari kuganira ikaba gashira hamwe kugira ngo ubwo bwicanyi buhagarare akamomotera impande zose nakaye muri iki gihe majambo make cyane rwose professeur
je nta- we- novuga akamo notera n'ukuri notera akamo na cyane cyane abarongoye kino gihugu eh, na cyane cyane hejuru rwose eh, kuko novuga nk'umukuru w'igihugu kwaheze ukwezi kose kino gisagara cya bujumbura naho bavuga yuko ari agace gato k'igihugu eh, ibintu bimeze nabi ubutu- ubutunzi bwifashe nabi eh, umutekano wifashe nabi eh, abantu bata- batajya ku ishuri ni ibibazo nuvuga naho biri i bujumbura bifata igihugu cyose ku buryo nibaza yuko ata muntu yoreka bino bibazo ngo bimare ukwezi amezi abiri kuko byaramaze kumara iminsi myinshi kandi ntibishoboka ko hariho abantu batwara kino gihugu ibibazo nk'ibi bimara umwanya munini biriko biratanduka biriko birica igihugu nicyo gituma nibaza yuko eh, abantu bogerageza baka- bagashyira imbere inyungu z'igihugu ku buryo ibintu biriko biratandukanya abantu na cyane cyane icyo kiringo cya gatatu abantu bakwiyumvira baga- bakagiheba kugira ngo kugira ubuzima bushoboke nka muri kino gisagara cy'ubujumbura
Eh, mu Eh, nshirantahe ni ikibazo gikomeye rwose ego, mu nshirantahe ku bwayo namwe akamo mwotera nk'impande zose kugira ngo ubwo bwicanyi bubandanye mu Burundi buhagarare buno nyene ni nkaka
jewe icyo nuvuga um, eh, nk'uko tugenda dukurikirana neza umugabo barumwete avuze ati iki gikuru ni uko ingorane ziri mu gihugu ubu zoro- zo- bozihagararira baka- bakaronka- bakarondera umuti ubu turi mu gihe cyiza cyane cy'amatora kugira ngo abantu babashe kugira amahiganwa berekane imigambi n'imigabo bafitiye abanyagihugu izobateza imbere nicyo twita amatora amatora rero ni ukugira ngo i- i- i- inguvu zose za politiki zishobore kuronka umwanya wazo kuza kwiyamamaza mu banyagihugu kugira bavuge ibyo bazoshobora kuzana nk'uburyo bwo gushobora kugira ngo izo ngorane zive mu nzira ibyo rero rero je ndabona yuko igihingo cy'amatora abanyapolitiki bogikoresha cyane kugira ngo ba- bashikire abanyagihugu bababwire imigabo n- imigambi n'imigabo bazoba- ba- mu byo bazokora amatora yaheze icyo nabyo bavuga ngo ikingo cya gatatu je birantera ingorane gatoya kuko mu gihe twemera yuko tugomba demokarasi igihugu kigengwa n'amategeko mu byerekeye kwemera abashobora kwitoza turafise urwego rwitwa kuri constitutionnel mu gihe kuri constitutionnel constitutionnel rero yavuze ati u- u- i- kandidatire ya nkuru nziza iremewe n'amategeko jewe sinshobora kubona ngire nuvuga ijambo rigenda rija odera ibyo kuri constitutionnel yavuze murumva rero ko abana bavuga ngo wagira- bakagira ama- ama manifestation biyamiriza ibyemejwe na kuri constitutionnel turondera igihugu kigengwa n'amategeko aho rero bica bigorana imbona ngira dushobora kujya mu biganiro ngo tuvuge ijambo rivuguruza ibyemejwe n'abavuga amategeko
niba ivyo biganiro bishigikiwe n'ishirahamwe eh, mpuzamakungu bishobora kubandanya mu nshirantahe Aime magera ikintu mwibaza ko abatavuga rumwe na leta boheba ikintu mwibaza ko leta yoheba ni ikihe kuko mu biganiro igihe abantu bafite impari bose kugira ntibashobora kuronka byose nko mu congereza bavuga ko eh, umwe aheba iki uwundi agaheba iki bose bagahurira hagati ikintu mu batavuga rumwe na leta boheba ni ikihe ikintu wibaza ko leta yoheba ni ikihe
cyo nibaza yuko eh, tugomba guha uburenganzira abanyagihugu kuko eh, hariho uburenganzira eh, abanyagihugu ite- ibwirwa shingiro ribiri barekurira ni kugira imyigaragambyo kugira kugira imyiyerekano muyabiriza ikintu cari mu- muhimbawe ni ibintu eh, ni ibu- ni ibintu ibwirwa shingiro biturekurira ariko rero icyo novuga ni uko eh, nibaza yuko ibintu twabihariye ko bihagije ni uko umukuru w'igihugu yokurikiza amategeko kandi twari turavuga eh, nk'uko tubizi yuko mu burundi eh, iki canye kibura nubwo ni- niyo nubwo butungane Ntubo- mwavuga ngo kuri constitution yavuze yavuze kuko turazi eh, yuko ubwo butungane bwo mu burundi kuva twikukira butigeze butu- bu- bukora iyo rero eh, turiko tura- ico twovuga ico twosaba ni uko umukuru w'igihugu ari ubu yokumva aka- aka- akamo abantu bamutera amakungu amutera abarundi bamutera hanyuma bakatuzanira niba koko senevire rivuga yuko eh, ifise abandi bantu canke idashobora kuja mu matora kuko ku mato- mu matora si si ngombwa si- sibwirizwa Ico gihe- abatavuga rumwe na leta nabo boheba iki mu byo basaba abata abatavuga rumwe na leta boheba iki mu byo basaba abata- abatavuga na leta nuko uh, vuba bwango umutekano ugiye usubiye kuga- tugatungana nkuko twari dusanzwe turi muri process electoral duca tubana tugatungira amatora twebwe kuko twari tuvuga muri muri FNL nta transition dukeneye vraiment nka taranzisiyo zimwe za kera zazwi n'akajaga amakomvansiyo ubutu- ubutegetsi bugomba kuja mu bantu y'abanyagihugu nuko ico gihe umukuru w'igihugu am- asokoye eh, duca dusubira ku mirimo bak- tukaronka umwanya wo kwiyamamaza none amatora akaba kuri kwamye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abashingantahe batatu twatumiye eme magera felix ku bwayo na professor simeo barumwete turiko tuvuga cyane cyane ku vyerekeye eh, igandagurwa ry'umukuru w'umugambwe eh, zed faruzi yagandaguwe ku munsi wa gatandatu tukaba turiko tuvuga n'icokorwa kugira ngo ubwicanyi bufashe indi ntumbero mu Burundi buhagarare turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Christ Ani afise ikibazo canke iciyumviro mwiriwe neza Christ urakomeye
amahoro neza menyesha amakuru urakomeye urafise ikibazo urafise we- ego urafise ikibazo urafise iciyumviro unyarutse mu kanya gato
ego menda mfise icyumviro noshobora guterera umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ni by'ukuri yavuze ati mbega abavutavuga rumwe n'ubutegetsi boheba iki ni ukuri ntibashobora guheba ikintu na kimwe kandi n'amasosiyete sivile twebwe abanyagihugu turarusha turasabye umukuru w'igihugu nk'abatwara nk'uko ari twe twabashizeho twebwe atureke twiyigire ubu twicaye muhira nta kintu na kimwe turiko turakora turasavye yubahirize ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ubu aho tugeze n'abadushize mu ibarabara nta n'umwe ashobora kudukurayo ubu tuzokugwayo n'ikiringo ca gatatu ari uko agihevye murakoze Eh, ico ciyumviro mu ciyumvira kwiki mu shana Felix eh, ku bwayo
ko harimo amahenyu menshi none nimba databanje uwo nkuru nziza abanyagihugu batamushaka batamushaka na bukeya rwose rwose rwose ba- ba- bamwihakana reka tujye mu matora bareke kumutora none batinya iki ko bavuga ngo ngo ngo- ngo ngo ntibashaka ngo ntibamushaka ngo baramuhaze ngo bararushe ngo bagize gute reka tujye mu matora rero baduca bamukubita impaka bareke kumutora batore data wanje wo bipfuza nawe nkurunze bamureke je nico no kwishura nta kindi mbona kuko kubandanya badu baharira baharira nituje mu matora bazane uwo uwo bipfuza biyumvamwo afite imigambi n'imigabo ibabereye hama bamutore ama nkurunze atsindwe niyo demokrasi kuko bo bavuga ngo ngo- ngo baramuyamiriza twebwe twebwe natwe nitwe twamutoye niwe dushaka Eh, mu- Ba- rero ntibamushaka natwe niwe dushaka nari mumva bimeze gute tuje mu matora bakakumutora bo bari benshi Eh, mushyantahe eh, me magera ico ci- si ciyumviro ciza muri demokrasi abarundi benshi batamushaka ntiboja mu matora bakamutsinda ba- ba- imigambi ikaja hamwe
felix yihenda gatoyi kuko eh, kuja mu matora kuja mu matora aba abantu baja mu matora hariho hariho hariho ingingo hariho amategeko ico gihe rero umu- n'umunyamahanga wovuga ko ndamushimire katumuzana umva rero ico nabo ico nobabwira nuko tugomba ku- kubahiriza amategeko ndushobora kuzana umuntu ata- ata- adashobora kuja mu higanwa ngo reka ngo tugende ngo bamutore ngo cyangwa bamu- bamureke jewe tuma nibaza yuko bokubitiza agatima mpembero baku- baki- bagira- baki- baku- bakamenya yuko uburundi atari ubw- atari ubw'umugambwe uburundi ubwa- ari ubw'abarundi bose amategeko agomba kudufata twese ni ukuvuga yuko nkuru nziza eh, ntagomba kwitoza nibatuzanira undi muntu nimba seneveri si umuntu umwe gusa icyo gihe si ngombwa ngo baje mu matora nicyo gituma nibaza yuko eh, tugende tu- tu- dukore dukorere igihugu twiyumvira inyungu z'igihugu ntitwiyumvire inyungu z'umu- z'umuntu umwe nicyo gituma jewe ntaro- tutarota tuva mu ibarabara kuko icatumye tuja mu ibarabara ntikiratorerwa inyishu kandi inkuru nziza eneje canke hirya y'ejo bavuga ati ndasokoye ndatoye uwundi muntu aho nta kibazo cyo gituma rero nibaza yuko batovuga ngo imisi yose ngo mugende ngo mwiyamamaze ngo hamumutsinde tumutsinde kandi ada- uwo muntu amategeko ahari atamu- atamwubahiye at- atamwemerera Niyo itegeko ry'izwashingiro ry'umuntu umwe ry'izwashingiro ry'umugamba nicyo gituma rero twibaza yuko twese tuje ntitwagire uwuje hejuru y'amategeko kuko ibwirizwa do- kuko ibwirizwa rigenga amatora ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha birahari biratomoye yuko burunzi adashobora kwitoza ubugira gatatu ego me eh, professor Simeon barumwete eh, mu abantu baja mu biganiro kenshi na kenshi eh, usanga bahurira hagati eh, abashingane twumvirije basa nuko atanumwe yoheba ahantu ahagaze na hamwe ikintu impanuro mwotaganiziye
je n'ukuri muri ino minsi maze iminsi mbona mu burundi hari ikibazo gikomeye hari ikibazo gikomeye yuko bitugora kumenya ikiruta ikindi mbe ikiruta ikindi hagati y'amatora n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha ni ikiye rero ndibaza yuko nibyo amatora arakenewe mu gihugu mugabo ni kuraba yuko twagiye mu matora twabanje kwisunga ibyo amategeko avuga ni iki kibazo rero cyatumye tuba mu- muri kuno kwezi kose turi muri zino nduru kubera abantu babuze batashoboye kujya hejuru y'igisumba yo kumenya igisumba ikindi haba mu migambwe cyane novuga eh, no muri leta